Father, plenty money for my backyard. Plenty money for my house, yo. No recession for where you dey. Oluwa visit me, I dey wait yo. Àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyá ìkáyọ̀ o. I bless you, I don't go change you. Try me make you see, I don't go let am. Money, money, ego, ego. I pay, I no go. dé gan mi o mọ̀ní mọ̀ní mọ̀ní egbò eh, ó máa pọ̀ o. ó máa pọ̀ o. I dey do my best every day. I pray make e add up, Baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o family mi pọ̀ wọ́n pọ̀ have mercy on me and give me good life e dey last me peace of mind everyday as i dey grind make your favour follow me baba. money money eko eko àti kánú. How do you explain that Christianity produced the civilization in Europe and America? Islam produced the development in the United Arab Emirates and even Saudi Arabia. And Christianity and Islam have produced poverty, suffering, and insecurity in Nigeria. How do you explain that Christianity produced the civilization in Europe and America? Islam produced the development in the United Arab Emirates and even Saudi Arabia. And Christianity and Islam have produced poverty, suffering, and insecurity in Nigeria. Inform me right my people i salute and welcome una this beautiful morning to inform me radio and this our business and lifestyle program inform me with olayemi and co and of course now our country sister continent sister and world sister voice Now they listen to this morning the one and only olayemi and my brothers stay with me Why would they expect uh, our chair uh, we still expect our chair for her to come join us this morning well na uh, one reverend father voice na una just lis ten to just now so and im dey ask say how we wan take explain say christianity do something for one side islam do something for another side these na countries wey e be say they know say they are majorly uh, islamic and majorly Christ, uh, christians but our own we come borrow the two and yet na poverty insecurity and all the bad bad things wey we know say dey happen around us na im dey happen right now with it how we wan take explain anyway we go talk because today we go relax you know na time for sober reflection na end of month like this na time for sober reflection beginning of month eh, end of year i mean na time for sober reflection then the beginning of year na time for planning so we go just relax look ourselves look our family because family na be the the um, the foundation of the society look your own self look around you things how things be can you laugh over the things wey dey happen you dey smile una dey happy irrespective of wetin dey happen because all these little little things wey we dey take for granted dey affect our children so wetin be the thing wey we dey put for ground wetin be the environment wey we dey live in wey we dey create for our children it matters a lot you go come dey reason am say maybe all these wicked and unreasonable people say the kind family wey dem from come <laughs> say na families wey wey wey dem no train dem well wey dem no give dem love dem no give dem <laughs> at ten tion or dem no lis ten to dem na im dey make dem dey wayward <laughs> wey dey affect the whole of the society when i no vex i say na relaxation period na we dey now so abeg mr president suffering no shout today we no dey vex today no shouting eh we agree abi no shouting today today we go laugh well well <laughs> we go make merriment <laughs> merriment merriment on air today abeg o <laughs> oh mr um, <coughs> president are you are you there me know say you dey make merriment for your <laughs> side with with with all the battalions <laughs> wey dey around you and all the many many phone calls wey you dey receive na merriment you dey receive. na merriment dey sweet ooo na to settle na to settle settle settle na just be settle. na be part of the merriment <laughs> na. na wow. it's just a small something that we thank for i want, i want my i wan beat my indigenous brother and sisters so. you know say towards the end of the year now settle settle you go dey if say as i dey settle i dey share part of rice beans garri i no go mind. say you dey share. well i no dey. or oh, you eh, dey receive. anytime i dey share na. Eh, no, if eh, you know, say for you to share, you don't you don't receive with that. Okay. Eh, huh eh. So now, what you receive, you see share. Oh. What you don't receive, you cannot share. So if there's a wakana, I just say okay for this all this drama una dey come me for take five five uh, five rubber of rice <laughs> yeah, five rubber of beans. five rubber if, this, you, if you see one rubber you no go happy. <laughs> oh, you uh, uh, so you see all this steady focus wey i dey get e go reduce <laughs> e go reduce all the steady waka waka go reduce because as you dey waka you dey spend money so if you dey sell person come collect some rubbers of rice and he sell one rubber take that transport take go come they go see the one wey go fit chop for house you see everywhere go concern everywhere go happy but my brother and sisters across the world indigenous nigerians and africans una good morning good morning thank you for your time we no take am for granted number two thank you so much say we all see the end of the year hmm. and no take am for granted must give pass to god say you see the country or you dey the continent everywhere dey hot really you go thank god but most important, importantly say your family dey together ah na thank god because the definition of craze na when husband and wife separate children separate na craze none of the two of them go feel normal but say e still dey normal ah thank god you have to eat and drink god provide am if you fit provide for bed wey dey up na you when you your hand create they go provide for you no fear if you get garri drink am e go be like rice wey eh, enter your belle because the truth be say no be the food wey you eat na e dey make you dey big na the joy wey you take eat the food na e dey make you dey big no be the money wey dey your account make you get rest of mind na how you go take use the money wey dey your account now they give you rest of mind money na to solve problem so whether you get am you not get am once you get the problem solving skill for your mind the money to solve them will come and when it e comes, you go use am solve am you see there you go there at peace say ah, i don't feel solve these challenges You same thing for hunger when our alarm they blow you you see garri groundnut chop up. inside this weather where i recommend now garri and groundnut is very expensive But bọ́ìsì báyà hundred naira fifty naira gàrí fifty naira groundnut or hundred naira groundnut hundred naira gàrí chop am the way you go dey talk they go think say you take drugs because you go dey misbehave in a very orderly manner. over satisfaction. that that orderly misbehaviour na out of the joy wey come from inside not the chicken dey make person happy not the fish dey make person happy na the joy wey dey chop the food for those of you wey dey think say na only you chop one bag of rice or one bag of beans or one rubber of rice i wan advise you gather people together the joy of sharing na it dey lead to satisfaction no be how many spoons you chop or how many plates you chop if you like chop the whole bunch of plantain who go still hungry go still hungry you never hear people say only dem chop food e dey be dem one kind But the some of other people, then they happy. May we share joy. Because when we dey na joy to the world. Mm. Why we dey joy to the world? The saviour e don come. Mm. Nigerian problem, African problem, the saviour don come. Joy to the world. Share with one another. Be happy, be merry in your spirit. Happiness and merriness, no be person dey give you. God make am say na you go fit do am. Sometimes you know some people dey just sit down, they go dey laugh. They no dey craze na something dey when you ask them say e get wetin i just think i just laugh you see am self motivation self happiness not give am to somebody else o oh. enjoy am mm. as God give am to you mm. i name again na oga moses i this na very specially as we look towards the celebration for our lord jesus christ wey we call christmas make <laughs> my brother greet you and make my sister greet you once again thank you for sharing your time with us. <laughs> okay. I think say you don summarize. Uh, but I will share grace before. Uh, make I talk, make I greet your greeting. I greet my people bastically <laughs> this morning. yes, like my brother dey talk since I just dey lis ten. My name na Sandra Ikekwa and I dey welcome una compliment of the season to everybody. Like my brother dey talk na season of love and sharing eh e say make you notice na only you go chop dat rubber of rice me i don already see am because yesterday me just receive two visitors for my house dem come do the christmas now say yes people wey get plenty for dem don dey share am dey put for different different location so that dem go fit take care of. hope you bring some of dem come. <laughs> wait wait the the visit na na to come receive abi you no understand <laughs> people don come my house come do celebration and <laughs> eh, you know say you go dey look for the next location where you go fit fit in so that <laughs> so that uh -huh, if they dey share the plate go spread so my house don dey don reach two people don come yesterday so i no know They say one still dey road say they come so like my brother talk no be only me wan chop the rubber of rice we don dey plenty uh-huh. so na so e be so this period na wetin you go dey expect some wey know say e fit happen for your side they go relocate after the celebration they relocate back so na wetin the season dey bring be that. maybe me go like find where i go ship my own go so that only me and my husband go dey house. <laughs> so na the matter be that <laughs> eh, there's love in sharing anyone wey una prepare una share am with joy the most important thing be say we see the end of the year i will be part of the celebration dem no talk say we for dey here o we dey here na we dey celebrate and in health na thing of joy na im be that only me don sit down think am i say this celebration so nothing na just to dey happy say your head reach am na wetin i just see for there people go dey kill themselves now dem wan buy cloth dem wan buy latest una know say me get my own i get different school of thought when it that. this celebration sha una oh, know me for that one. <laughs> so my own be say no be the cloth matter o oh. that joy say people dey okay as in you see something anything wey you see wey wey wey dey at your your wey dey available use am celebrate na the truth be that when you see those wey no dey happy that period make them happy ex ten d that hand of fellowship that hand of love to them na be the celebration you go see say your joy e go dey filled your happiness go increase na the matter be that my people i greet una this morning. okay. Amber, Amber, what is your, what is your own take? my take is that anybody wey intend to travel go meet another person go chop the little thing wey get but there may stay house use am use the use the <laughs> transport person be careful yeah na my take o oh, because wetin catch fire for street no be wetin person dey carry wahala go join another person o. Oh. na wow see the best way you dey go dey. me no dey understand where you dey because when somebody come visit me that day he say he say people just dey jubilate dey go say market full and every <laughs> other thing say people dey buy say this cool. this uh, pro uh, shege pro max say the thing no dey affect people now market really full sha. ma eh, ma and, and, and, and transport no be person mate now. Eh, make i pay seven hundred naira this morning eh? make anybody no dey lie to people the people when they talk say shege promise no do them anything they are all gradually adopting a fake life mm. spending the money you don't have to buy the things that mm. you, you, don't need. you never wish to buy at that rate to entertain the people that were not supposed to be around you at this time. Uh-huh. <laughs> okay. Mm. So, my people are the great. Good morning. Let's just be a little wiser than the way the situation is so that we will not complain even after now. That is just my take because the children will eventually need this money you are spending recklessly mm. now, tomorrow. This is just my take. That's true. Somebody was talking about a mother and a wife almost quarreled yesterday because of Christmas clock mm-hmm. for children. And then the only question I ask is that, Madam, from now to December 31st, how many days? I say, no, no, you know, the calculation. What be today's date? And yesterday was 18. Today was supposed to be 19. And now said, okay, if you have 31 days and you have minus 18, how many days do you have left? If they wear this cloth between now and on the first, who pays the bill? Which which salary are you going to? I mean, are you going to expect to come by January between now and on the 10 mm. to make you be able to pay their school fees? and buy whatever they need to go back to school. These same children you are discussing. Mm. Have you asked yourself the last cloth that these children wear to school? Have you asked how damaged it was? What method are you going to do use in doing the replacement? That you are now thinking of a jeans trouser that is almost seventeen thousand for a small boy. I'm telling for, you. For just wearing it within a One week. One day. And then just a day, it has expired shoe, this, this, you would have calculated 20,000 for whatever. And at the end of the whole thing, the child will not be going to school. You start pricing school fees in the hands of a lecturer, of a teacher, <laughs> and be telling the person, eh, uh, okay, you go wait first. Even know, just not say we just resume. Mm-hmm. Eh, what you come. You know, parents will be quarreling for what they ought not to quarrel about because the major is minor and minor is the very major. Put money inside this money. Now, people might know now, them work out the true ambassador to the indigenous people. We go use this one, take worker, enter the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why? Traditional power and power given by God is his birthright and is to be enforced by the people. This morning, I would have said everybody should close eyes because we want to talk to the mind and not the eyes. But we, I will say, wherever you are, your mind should be connected to the statement. For instance, when you were growing up, they tell you, see there was a time your great great great grandfather was taken to slavery. Then your father was not born, or probably your father had been born, but they whisked him away to one rock, and because of that, they were not able to see him to carry. Or probably he was so small, and they protected all of you to make sure, all of them then, to make sure this your generation is not totally wiped out. make una no forget we don talk say there are family lineage that have been wiped out in africa but many people don't know have you ever asked yourself why america has a statue of slavery have you ever asked why they built who have you care to ask why they built the statue of liberty so after all the pains that they gave your entire generation of family before now you eventually woke up and you, you, you find yourself here on earth in that very family. You grow up to become an educated person in that family, the fortunate person in that family. You grow up to become someone who will become a terrorist to the society from a family that was taken into slavery years ago. And then you choose to get back because when they noticed that the word slavery was becoming expired, was becoming a very valueless project. They came into what we call a civilized way of living by bringing Christianity. And when the team eventually arrived, they now magnify, um, I mean, metamorphosize into what they call the digital slavery era. Today, we are in that era. We call it the information age, they call it a digital slavery age. but it may not be in the public space. But it's a digital slavery age. Recruiting your own brother, sisters in the name of politics, business, global businessmen and women to confiscate everything that originally was yours in the same way they were doing it during the slave era. But in a little bit of off the radar projects, they control you without you knowing who is controlling you. They will kill themselves, worry themselves, quarrel, and in the end, they are still working for us. Have you ever cared to ask yourself the role you are playing in the society now? Have you cared to ask yourself the jobs you have been doing for people? Have you cared to ask yourself what you have been doing from Ethiopia to Niger to Nigeria, from Sudan to Ghana, from Burkina Faso to Mali and wherever you are to Cameroon. Name the countries that are in Africa, both West Africa, Central Africa, and the East Africa. Have you cared to ask yourself, wherever you are now, the role you think you are playing for the very political class in your country? That same rule, that same betrayal, that same constant arrest and intimidation that the West brought you think you are not the one that is still helping them to continue in that same strength in another format of not seeing them, but they are still there. If you are reading history books, you get angry with a white man, yet you are behaving the same way. What difference have you made? So the question this morning is simply ask yourself, have I suddenly become a slave master that never cared to understand that I am still working for the slave slave tutors? Or am I a slave hunter who choose not to know that my slave masters and slave kings are still there? Even in our own local communities, some of our kings are actually enslaving their own people. And yet they think that they are working because they listen more to the outsider than the inside. And therefore creating acrimony, pains and anger and division in their own society. and yet you call yourself a king that cannot even throw on the street. I want to beg the indigenous people to be wiser than the situation. This morning, before between now and the thirty-first, I don't see it as a year that you should be using in saying killing ram, goat, fowl that did not commit any crime in the name of celebration, and then you will now be telling people we have made it because there is so much money in your account, and yet your people are in pain because you have defrauded them of their own inheritance. Ask yourself, by now till the 31st, if you don't change to say, as a politician, I want to, be, I want to stop being a slave hunter for this West and the people that have sending us. Because you think that politics is a game that has been used to make you become on top. No, it's only making you to be on top to enslave your people. If you don't repent by on the first, you may likely not continue to see the days ahead. Good money inside this money. And then at Demoakao, the truth ambassador to the indigenous people of Africa continent, Nigeria in particular, and the world at large. Now, well done. I nearly cut you short before be cut you off oh, because I tell you say today not be serious They say today we go use and take laugh even as we dey laugh for inside studio now if you see one video wey I dey watch. <laughs> person gouge up e tie body tie body wear cloth e no fit enter motor e dey say make somebody come <laughs> oh my goodness na my people na dey talk say though we know say god no give us suffer but there is this parable say the suffer wey god give us na small one but the one wey we dey give ourselves na come big one. <laughs> uh, somebody somebody talk one funny thing although e funny sha <laughs> but um, uh, one man will just laugh the person say he can't discover say wow rice now seventy-five thousand so for this christmas even if you feel buy the rice anybody wey fit buy the rice may give am the bag he goes and am <laughs> sew cloth so that people go know the value of cloth when he wear so if you fit chop rice of seventy-five thousand he fit wear cloth of seventy-five thousand go use am join the material pull land the use am take so. oh, so na so where we don waka reach be that. <laughs> my people na dey lis ten to us on informe radio this morning. so who buy that car i no suppose throway the bag na seventy-five thousand naira you throway that bag throway am you need to take so cloth. <laughs> this our uh, business and lifestyle program inform me with olayemi and co abemola no vex this morning <laughs> na the mood wey i dey be this <laughs> come when una dey talk about uh, preparation you know you know something every day you are supposed to celebrate every day you are supposed to be joyful you are supposed to be mary despite the fact say all these wicked and unreasonable people especially the unconstitutional uh, uh, person wey dey for aso rock dey do things to make us uh, sad and all that but na choice we all get choices to make either to laugh to laugh away the issues to laugh away the hunger drink plenty water <laughs> or to focus on the pain of the issue and then the thing go in fact that one sef go come even make you get ulcer <laughs> eh na choice e be for me o i don already years years ago i tell people that i celebrate every day i celebrate my life every day I celebrate the gift of life. The, the sacrificial gift wey God give us, I dey celebrate am on daily basis. You no need to wait say uh, na um, a particular day. It, e, it e still be like birthday. I dey tell people say for the fact that I am alive on daily basis, I celebrate the fact that I am alive. I celebrate my birth on daily basis that date na just date e be you understand so i no need to wait for that date when people go carry say uh, eh, dem wan buy cloth they wan do this they wan do that the training wey they dey give their children now matters mm. a hmm. lot it matters a lot now now i i dey speak out of eh, wetin i learn and out of wetin eh, my own experience you get i raised not i okay we raised the children especially me i know say i get plenty influence upon them because they, they, i stayed more with them and all that i raised them with the kind of mindset for them to know that you don't need to wear new cloth new clothes because of Christmas. Because of Christmas. And I, I, I, I instill this kind, this kind mindset in them to say, whenever the ability is there for you to get something, get it. Mm. You don't need to wait, because now the time where where you get them, now you go even get them cheaper than this period. Mm -hmm. Safe. Mm-hmm. We we we spend too much this period. Mm -hmm both in feeding and in everything hmm. who dey talk say okay na oga uh, uh, organic uh, master na him talk say e get one woman wey talk say she dey raise fowl every month so she dey eat chicken every week she already has that plan that lifestyle we need to have a lifestyle that is not controlled by by society or by all these things na control e be now na control e be na control e be we don need to be moving like na oga uh, adeomo talk about slavery just now that mentality still dey there that mindset we need to have a different mindset concerning life i remember i tell just now wetin happen to to me this week o oh, jare no be no be dey say train up a child in the way he should go when he grows he will not depart abi you know say usually adults dey control their children and how they take dey use phone these days na children na dey control adults. <laughs> <laughs> and also useful one night my daughter just come meet me say mummy let me let me uh, have your phone i say wetin you wan use am for he say i want to check something na i carry he check he check my usage of the social media <laughs> na she shout he say ah ah how can you spend so so many uh, percentage of uh, i mean so, so many hours on social media now i tell am say but you know say na wetin na the kind work wey i dey do na i have to be current he say ah you need to reduce it for the funny thing is that do you know that words wey that girl tell me so it actually clicked something in me that i'm not actually conscious of the time i spend on social media though my own are for good o hmm. because i dey get information i dey educate myself and i hmm. also dey use am take dey educate people and all that but a lot of us wetin the hours we spend on it the hours we spend in doing the things we do wetin e dey accumulate to wetin be the result in our lives wetin be the result in our homes because as i dey do check check so e get things wey i go come across wey i go feel say they need i will send it to them e get information wey i go come across i go send am on our own platform mm. you understand so that we would know about them so uh, health wise o oh, uh, life generally security wise security oh. wise o oh, any information i share it that na wetin me i dey do so our daily living right now yeah this now our business and lifestyle program and today i say we need to relax our daily living right now how it take impact impact your environment your home your your community Now i say make we share mellow mellow we go laugh we go laugh today no no need for seriousness oga adeomo you agree be no seriousness I'm, I'm here. Eh, okay. Uh, uh, no seriousness. Uh, I'm, so, I'm uh, so you go. Uh, take take us take us down some memory lanes and then uh, bring us to hmm. the present and then maybe you go direct us to the future. oh, <laughs> uh, <laughs> thank you very much, ma. As um, you don't faith uh, help us lighten up. Yes, you know, I say you marry among your peers. Um, you know, the time environment and the time movement when I do influence my approach to the way the things I needed to let the people know this morning. But that has passed now because we always have several phases of this program. Uh, the next one now for us to, to relax and think of what step am I taking in my family that the negative aspect of it or the positive aspect of it will influence me and my family for a long time. I I want to let us understand something. Say this morning, there are some people. When I go around the town, I discover say uh, about uh, seventy uh, percent of the people live on a tri- uh, on a, a triangular triangular life. about um, 20% live on a parallel line and about 5% people live on a line. And I go explain. Among of the no circle. No circle. I uh, know. No, no circle. Why I say the live, the 5% live on a, on, a, on a straight line is you go work or go where for go hustle, return back home. Because that is just the thing why those that are living on on uh, on a parallel line go say the day when you wan drink you go go drink no go work no go hustle the day when you wan go hustle go go just go hustle you no get time for any other thing so the you know the the person is like a dual carriage way. i notice that there are people like that and then there are people whose nature is actually a triangular from house to work work to beer parlor beer parlor back home so you go So, but uh, which of these one are you involved in? They determine, they determine each part of the cycle that you actually create. You know, I discovered saying when they grow up, a particular woman married to someone that was very close to me as I was growing up was smoking and always had uh, call me, Hey, will I come here? Because then I was so short, I'm one of one human being when you know greet us like <laughs> I supposed to so mm, i go thank god say you talk wetin make you think say no be the height wey god get for you na him be that which one be the <laughs> suppose inside. thank god say you come break out from that uh, lock come talk. when i when i he go call me he go just pass backyard call me say go buy me cigarette so when i go buy am come then as a very small boy then eh, you know, though the small was according to my my body size, was not according to the age. Oh so we go come go we go come say make One day, come send me say make i go light am come mm. and so i no know how to light am o so i come light o the thing no gree light e just for chak the thing just dey burn dey go dey burn dey go Ewo. if i carry am before i reach road go off i go go back again go light am one finish e give me the second one again e say when you reach there draw am small the thing go the inside go light the side by side no go dey burn so now e say if i draw am small the thing go peak and i go fit bring am. Hey. So what happened? As I go right. there, I called I called okay, since the first one of us born and she provoke say me dey wasting money. I know wan make dis woman they make no go slap me because she was always too aggressive. Now I come put her. As the thing now I go draw small. Now the thing just enter my head oh, Now I start cough. I come so tey I no fit break the cigarette for am and the cup the tea come fall enter fire the second one fall again. so the food fire wey dem dey cook for back there for for kitchen the tea off e burn again. So there was no cigarette with me I burn two and cough no call any rest because that was my first time in life that I ever had anything like that. You can imagine so, influence. Now when that happen? She come begin dey provoke say I must go buy and come. So that night never knew that my father was good because as at that time the old man never die now he go he dey go use himself then he come here say she don dey provoke for me for it and he don already slap me for kitchen she brought her money again i must go i was i was not crying i cannot forget that story only for me uh, she I, when i was about leaving my father just say oya oh, come back here give me that money so i gave my father the money my father now warn her till the day she will leave this world, she will never send me to buy cigarette again. And ogogoro. Because those two things, she must send you them, those things every night. So, when that happened, when the thing, when she did that, I actually stopped, I actually stopped dying for her. She was no longer sending me. Because she knows that my dad was a very strict person. If he tell you A, he don't stay there. That A will never change till this will come to an end. So when the when uh, her children were now grown up, when she started giving birth to children, as at that time she has not really started giving birth to children. When she started giving birth to children and they were grown up, she was still sending them. As I speak to you, the daughter died of TB, mm. and all her children smokes. Mm. All her children. The story, the issue I'm talking about happens to be somebody very close to me, uh, my stepbrother was. So, just recently, she had stroke. Mm. And the aftermath effect of it was that she should stop smoking and all of those stuff. Even as I speak to you, she still had to smoke because she's so addicted that she couldn't stop it. What am I trying to say? Herself, her children, and her grandchildren smokes. Mm. So the the upbringing, you know, we were discussing the issue of training up a child the way you should go mm. so that mm. when he's old, he will not be bad for me. You caution your children. You you created a caution spirit in them, and that is why they don't do this in extreme. That was why they came back to tell you, Mommy, you thought about how not to go to the extreme. So why are you not going to the extreme? So the same thing it is here. That I when I notice in me that two of my elder brothers were in most cases sometimes when they go out they come back i'm using myself as an example today so that people can understand not everybody every day we dey use people dey teach lesson my elder brothers two of them then they, they whenever they drink i would not like to go to their houses they were married i just didn't like it so i now made a vow that alcohol will never get into me to the, the end of this world so that is why Because of the odor of cigarettes, I don't go to the beer parlor. Because of the effect of alcohol and what I dislike in my elder brother before they quitted it, I promise I will never. So because of that, I don't make friendship with alcoholic friends. That is what kept me to today. That smoking and drinking, we are not friends, we are not related, and I cannot be close. But you find out that people send their children to do this and yet caution them never to be <laughs> involved. How are you going to do it? It's not possible. I, I, I was talking about the story of the woman that was talking about the issue of Christmas where within a week of how many thousand you are going to get in treating up the child. For people to simply tell you that your baby, your baby, your girl, your, your boy is looking good. Fake life to appreciate people who are not connected to your income. Mm. Or for people to simply appreciate you that are not connected to your source of income. But the pain will be hidden. The joy that you see outside is completely fake. That is why Christmas Day and New Year Day, which is on the 25th and on the 1st, and then Easter Day, and then on Fridays that Islamic religion people go for worship, it's always the highest fake day that you see on earth. Do you know why I call it the highest fake day? That is when the reality of people is never known in the public. My father once said to me some years ago, he said, when you won't go marry, that, that whenever they sit their children down, they, that period we were sitting like like a, a case of the moonlight. They would, it would be advising his his, uh, his boy because he, gave, he had more more sons than he had only three girls, uh, and among all his children, and had very many soldiers. And what he was always telling us, he said, if you won't marry girl, no go there for festival period go there in the morning when harmattan dey na you go take know how to find reach and whether she be person wey sabi maintain and you know truly speaking when you visit a woman a lady in the morning na you go know whether na person wey spit dey run cross e ear or na person wey dey always get scaly legs na person wey her legs dey tear and na person wey no know how to maintain so just visit promptly when you think say you know the the thing is not coming so my take here is is that let's stop to live fake life. You are buying Christmas clothes for your children just for a period of just how many days to let the year end, and then tomorrow you will not be pricing school fees. When they ask money for textbooks, you say, I don't get to oh, money for books, so oh. then you just forgot that you have gone to the market to buy clothes of about 20 something thousand for just the same child that you cannot buy books for now. So, my take is that many of us, just the same way Nigeria is living a very fake life as government, That is how many of us have adopted it, even in our family. I therefore want to beg everybody to stop being fake on celebration days. Just be yourself. In fact, do you know that in most cases, when you drink garri and dry beans, now the thing they they sweet pass for the day when everybody cook rice. Good morning inside this morning. okay, uh, Mr. President. Presido. Mr. President, are you there? Because me, I know you are enjoying yourself right now. Eh? mm I like to be like oh, oh, oh. when you go? Where you be like that when you grow up <laughs> I want to I like to be like off. <laughs> you grow up. <laughs> yeah, because uh, all we do is talk na truth. The truth, nothing more, nothing less o ti sàbẹ̀ mo for plateau when things dey change for the good or for the bad the only group of living things no go fit adapt na human beings and some level of animals lower animals some wey no fit adapt go die. But you see, I don't think that the definition of madness don't change. They do one thing over and over. You expect different results. Then the federal say be madness. It don't change. If you see economy is bad, economy is bad, and it's going worse, and you are still signing Christmas cloth and New Year cloth. It's madness economy is good economy is good you dey chop bag of rice every month and you still wan chop bag of rice now when your income remain the same it's madness. this mad addiction to lifestyle now we need to change. Christmas Day and New Year Day like any other day of thanksgiving. Thank you. But thank you. otherwise if one day this person and the other then my prayer point is this as follows if you person na customer you go serve god more you go thank am more then make god take those who wan thank am more on christmas day and new year day for hospital till christmas day <laughs> after christmas day carry dem go hospital again till new year day you go appreciate say every day very important. Madam talk one thing which I think to a large extent Semaphore need to dey do. Semaphore they try to do am, Semaphore dey do am, they need to do am. Train the children to know. But before you train the children, you as an adult train yourself to know that every day na Christmas. If you want to start to dey chop Christmas rice and chicken for December twenty-first, start to dey prepare am on january first. Mm. if you know say you go chop christmas rice you see this economic hardship eh, suppose teach people how to plan if now we still dey expect wetin happen some years ago to happen now e mean say we no dey learn anything from wetin dey happen around us that's the meaning and then we dey explain children learn ah how well adult their papa and mama no fit learn na children wan learn no go see their children dey go learn you don't buy clothes for december You just say you continue to fight economic hardship from january and if you be businessman you see at the list of business not businessman entrepreneurs innovative business people na im go fit cope for any economy in the world mm. dem no dey buy clothes for themselves. They buy clothes for others and use the change buy for themselves. papa and mama if you go europe nobody in Europe will tell you. Those will just say but the economy they teach them to plan. So they buy clothes for September, October. They go go shopping the cloth mm. inside box. <laughs> November twenty fifth, they go bring out the cloth on the box. Say I bought it for you. Not be lie, buy am for the pikin. Only say no sure when you buy am. The pikin go dey dance dey shout, "Mommy bought me Christmas for Mama buy am September." When things are even cheaper then things are Oh May God open may, may God open our eyes of understanding. make, we ah, see, eh? as now farmers farmers don go hide farmers wey get sense o oh. don go hide wetin dem wan plant next year now dem don go hide am because dem don hide am family fit chop and chop join <laughs> because when people dey stop their capital and their profit dem no dey know na december e dey happen. Mm. people go chop their planning for next year for december and, and january, january 1st. school fees business capital and all e dey go down january 25th now four don increase statistics dey say we are going to greet our families excuse me <laughs> you go use your two, school fees pay by for go greet your family why no reverse it make families come greet you yesterday i track i act one drama my in-laws in my house. After my house, I'll be new year house for everybody. <laughs> I not talk, I don't for you. You know, when I wake up in the morning, na kitchen I dey go first. I'll go ask. Before I ask, I go fit check. If they come down, they go, they say, I ah, know they come down. I say, okay. <laughs> I'll come ask the parents, eh, how long, una no go come follow us do Christmas and New Year. They say, they come. I say, okay, good. So yesterday na one set come. I said, no, bad. They said, no, we never come here. We just want prepare. Come, come check the children. I said, okay. When I want them back, when I want to them, they know they want to carry them. So they want to go prepare. Bring their come on Friday. I said, no problem. So I come carry the man enter kitchen. Carry the wife enter kitchen. Carry my wife enter kitchen. I say, if you don't give plenty, you know, dey you no go hurry for food some girls no dey chop plenty because research show us say na boys dey chop pass girls. i say but how many boys dey this house dey count am say good i say so we need to buy more food items say yes yes yes good i say you know why why i carry my other kitchen dey say no i say because the school fees of these children na wan collect o i wan just go buy food i go pay una march next year na the way i say But one, if you collect am now, how they go to go to January? I say exactly the question where I dey expect it <laughs> na you ask for. You go na advise me. Make I just try and come now. Or everybody manage the yourself. And they say, oh, why God go manage yourself? As I take in this money, husband and wife don enter enter farm go cut cassava. The wife and do happy. I say, ah, but na wetin we agree yesterday. I said, no, must chop. And they say no, right? na every every each of the top price dey come say dem no go appreciate the rice i say the akpo una go do nkan they say eh, the akpo go garnish am i tell una how to garnish am say they go make black soup they go make ogbono they go make melon i say una wan make or una don make they say no the everybody all, of them come cross me yesterday why people should get the inside fridge eh, him sister say he get you know inside fridge i say they go. i say so meat chicken i say i get meat you know say him get uh, agric okay so collabo don work now i tell you that thing again they say oh yeah i talk to you now. Eh, this is going to be the most one. this is is going to be the most joyous celebration. Oh. i don call my uh, other in-laws i say transfer from una house this is our side how much dem tell us i say good now i tell one of them say una go down buy fuel una go come una do new year and christmas here. Yeah? as we close new year moon and the moon house straight <laughs> i no wan hear say because part of the arrangement for the celebration is you are going to give account the schools of these children here is it i must fulfill am this christmas mm. and then we go agree send am to an account whether e complete or not a dedicated account wey no get atm so let's now bank no dey pay atm no dey work so if you get atm you be tempted to use it mm. na my wife say if get account we for two do you not even know whether that account ever existed before for eight years or not and everybody go spend their school fees inside the january second mona demand for na money she go go bank go bring the money come out go transfer am to una. Mm. now now the year is like uh, i did use the one my husband give me say e fit now say you give her money one bring come <laughs> so the balance send am he eh. say if i send her now how i wan do christmas i say exactly the point. <laughs> Christmas and New Year. I don't think they say what they give me a small. I say, if you cook one rubber of rice, one rubber of beans, eh? and you scatter fish, not say you carry the fish whole, the fish not too plenty, you scatter am inside soup and stew. Everybody dey chop and dey pick am, dey chop and dey pick I say now, there, then you drink cold water. I say me I get cold water in case I no get light, I get light. So, e to, If you eat and together, play, play football, play football, enjoy anything around you they go wetin go happen after that say you go even be at rest abeg now reduce your stress make we find where we go gather together na my house una na house anywhere make e easy for us if any of una now go buy clothes una must dey very very stupid my mother-in-law dey there and i talk am na she come say ah then she come expose everything to us now say some family friends don bring rice and oil for am say abeg she like this arrangement make we go better the rice and oil because she don dey plan she wan take sell am only she no go fit chop am only she dey house that no problem no need to carry am we go come greet you we go come go enter motor go laugh you know because it's not a normal thing for big adults to laugh i say this one go laugh come meet you you go fit laugh go house I think you see now the memories of the Christmas and New Year. Mm. Nine go expect us to share with our children. It's a time to tell them. Those, see, I will say come together. So those are memories we have in my family. But say you want to be showing big man, eh, and I'm going to the public. I just tell mm. children anything chicken, mad eye, cancel it. <laughs> Nothing come. Not even see it. If anybody mistakenly drink home, oh, we will share that together ice creams will add more water, add Chapman punch, it will increase. I bet random, random, oh, madam, time don't go, make my, my, that, my, my, my put it down. in summary, in summary, you come to our way to this. go for window shopping. because if know the eight months, the AC go dey, scatter everywhere. You know, na finish, as finish, na come out to me. I'll come ask them, say the thing I fit not get wey dem no go get we go and una get am say no say say when una go get am we go come stroke go am see when you meet together at eighteen stage family meet together trek to do before you be sure of it so my people across the world i wan advise una stop all this pressure na we dey cause am anytime you do christmas new year go hospital na you cause am there no need for it i say so garri na nurse dey talk am follow dey discuss the future of your family make people say this family dey craze o oh, but you know say you no dey craze. Hmm. we need to enjoy ourselves because life na for enjoyment. so. no give your enjoyment to any government or any person. this two days holiday wey dey give you enjoy am. Mm. but the next time we go hear from ourselves tomorrow you go dey share testimony of how you and your hmm. family take unite how you can help them solve drug problem how you can help them solve prostitution problem how you can help them solve non planning problem how you can help them solve educational problem. all right. as far as people can na that morning morning na good morning. okay mm. madam ekekwa sharp sharp Don't. no vex. that morning no worry i go still vote for you. <laughs> go still vote for you. Madam, if you can worry, tomorrow I'll borrow you two minutes from my time. <laughs> you are just because like. Because I can't resist. I your time, but I go borrow you from my time. Okay, you do well, sir. And eh, make I just um, cover, Be make I complete the, uh, the eh, full stop wey remain. uh, eh, with my brother talk i just dey enjoy am because uh, now na wetin actually right from time na my kind of life be that i dey tell somebody say if no be say people dey come knock for people door for this period i no dey worry myself o i just dey where i dey normal as i first dey do na so i take dey do because i no be really person wen take uh, christmas cloth train children say dem dey buy am before i first dey do clothing i dey into clothing so i dey always anytime i see the size for our house because mm. we dey big i go just buy am keep for somewhere so as we dey grow pass we dey bring am out so i no dey say dem wan do something now go i no use am take train person and then for food matter i dey always talk am i dey always tell my husband say you are a very lucky man <laughs> because i never hold am one day say i ah, dey wan do this period the period dey always dey do itself na my kind of person be that so recently i see dey talk am say if not be say people dey come knock for people door like i tell say i don receive some visitor yesterday some say dem still dey come na only there but i dey always learn one thing my kind of person as i take dey anything wey i prepare we use am like that i no dey because of person go go rob bank i no because of person do pass myself i dey sew my coat according to the size of my material when you do am like that you no get bp you no get stress i no wan know wetin person wan talk say why i do am like that i do am like that because na the way i take see am na i take do am so if you be say you no like the way i take do am why you come na so my people so no be because of this time you come take shame take chop poison sew your coat <laughs> according to the size of your material no take shame chop poison no say because you wan please person how dey call am please person displease yourself abi how dey dey call am mm. you wan please somebody you no get who you dey please you no get how you wan take please human being unless you cut your neck give them. you no go dem no go see dey satisfied so you know how you wan take please anybody as your hand reach do am at the way your hand reach na day, na e be christmas my people i greet una eh dey say na wetin person comot eye na im e make do pass am o my name na sandra ikekwa. i dey lis ten to us on informe radio this morning i believe say una enjoy una selves today and una go take some some points to use for on our own selves this morning. A word they say is enough for the wise. Why kill yourself over things we no matter? abeg make una enjoy una self so jare if na garri because as as they talk now i just think of the soured garri wey i get for bucket there Eh, we don kukuma buy groundnut so maybe na i go <laughs> na that that one na go be my lunch today and i will enjoy myself wella <laughs> information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the one wey dey plan ahead dey wait for una my name na olayemi i salute you bless you. <laughs>